ili Nezwi Amerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe nanje fideni yongabo abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe bose bari bashizwe mu kibanza co gusuzumwa bavuye mu rwanda baje mu burundi ku munsi w'imana nta n'umwe yasanganywe ikimenyetso c'indwara ya korona abantu bose rero barabasuzumye kandi nta kimenyetso na kimwe cerekeye indwara ya koronavirus twasanze bafise naco gituma rero ingingo yafashwe yuko abo bantu bagiye gukurikiranwa mu mihana iwabo canke mu bibanza bizoba vyatowe uyo ni umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu burundi tade ndikumana imbere ko dushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru anadushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya loyisi urakoze fidela agizwe cyane cyane n'ikiza cya korona cyane cyane tuyahere mu rwanda mu rwanda bamaze kugaragara ko banduye umugera wa korona baduze gushika ku bantu ndwi ni mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ryasowe ejo ku munsi wa mbere aho abandi bantu babiri banduye batangajwe abo biyongereye kuri batanu bari basanzwe bazwi umunyarwandakazi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri umugabo wiwe yapimwe basanga yaranduye kandi aheruka kugira ingendo muri fiji amerika na katari wa kabiri yiyongereye n'umugabo w'umudagi w'imyaka mirongo itandatu n'imwe n'umwe yinjiye mu rwanda itariki cumi na zitatu z'uku kwezi avuye mu budage ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda butangaza ko baba ba kera canke bashasha bose bariko barakurikiranwa n'abaganga kandi bashizwe mu bibanza vya bonyene leta ya somaliya yaremeje umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu fawuziya abikra yashikirije ko umunyesomaliya yatahutse avuye muri kimwe mu bihugu bibangamiwe n'uwo mugera yapimwe basanga yaranduye leta ya somaliya ntiyatanze imyidondoro y'uwo muntu ariko mu ndwi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abanyesomaliya bane batahutse bava mu bushinwa bashizwe mu kibanza ca bonyene mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera leta ya somaliya yatangaje ko ihagaritse indege zose zinjira canke ziva mu gihugu mu kiringo c'indwi zibiri perezida w'ubufaransa emmanuel macron ejo ku munsi wa mbere yategetse abanyagihugu biwe bose kuguma mu mihana yabo kugira bakinge ko abantu bashasha bandura uwo mugera yashikirije ko ingendo zikenewe gusa arizo zizemererwa kandi ko uzobirenga ko azohanwa bikomeye iyi ngingo ya macron ifashwe mu gihe ikigo cy'ubufaransa kijejwe amagara y'abantu ejo ku munsi wa mbere catangaje ko abandi bantu mirongo ibiri n'umwe bashasha bishwe na korona abandi igihumbi amajana abiri na cumi bashasha nyene banduye mu masaha mirongo ibiri nane gushika ubu abo umaze guhitana bageze ku ijana na mirongo ine n'umunani mu bufaransa ariko ibi bitigiri birashobora guhinduka kuri ayo makuru nyene umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa mbere yaratiye akamo umuntu wese ku isi yikeka ko yoba yaranduye umugera kuja kwipimisha mu maguru masha tedrose adenome gebreyehus yashikirije ko abandi bantu bashasha babandanya bandura abandi bafa mu bindi bihugu atari ubushinwa aho umugera bizwi ko watanguriye mu kwezi kw'icumi na kabiri umugera uriko wandukira mu muvuduko munini bituma amaleta afata ingingo zikomeye nk'izo mu ntambara nko kugara imbibe gusaba abantu kuguma mu mihana yabo no kubuza amakoraniro manini harimwo no guhagarika inkino umuryango w'ibihugu vya buraya nawo utegekanya inama kuri wa kabiri aho bafata ingingo zo kurwanya korona harimwo no kugara imbibe zose kuri uwo mugabane ku ngendo zidakenewe leta z'ubumwe za amerika yahagaritse imyimenyerezo ya gisirikare ku mugabane wa afurika kubera ubwoba bw'umugera wa korona iyo myimenyerezo yahora ibera muri maroke tunisiya na senegare yahora ihuza abasirikare ibihumbi icenda n'amajana atatu bava mu bihugu umunani vya afurika mu gihe iyo myimenyerezo ihagaritswe uyu mwaka amerika ishikiriza ko iyo mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe izoba mu gihe ataco hinduka abarwanyi mirongo itanu b'umuhari w'iterabwoba boko haramu muri nigeria barishwe mu gitero bakorewe mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igihugu kibanyi ca nigeri aya makuru yashikirijwe na leta ya nigeria ejo ku munsi wa mbere ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa nigeria bwatangaje ko abarwanyi ba boko haramu bitwaje ibirwanisho bikomakomeye biremereye bari mu modoka zishika mirongo ibiri aribo bateye abasirikare ku kirindiro ca tumuru mu ntara ya difa abasirikare nabo basidukana n'iyo nka mu kwivuna baca bicamwo boko haramu mirongo itanu ubwo bushikiranganji bwavuze kandi ko umusirikare umwe yahasize ubuzima intara ya difa ihaye indaro impunzi zishika ku bihumbi ijana na mirongo ibiri zo muri nigeria zahunze ubwicanyi bwa boko haramu naho sentare ijejwe iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro mu burusiya yaremeje amahinyanyurwa arimwo ayemerera perezida vladimir putine kuzokongera kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane byitezwe ko ayo mahinyanyurwa azoshira imbere y'abanyagihugu azoshirwa imbere y'abanyagihugu mu itora rizoba mu gihugu hose mu kwezi kwa kane mu kwa mu kwezi kwa mbere perezida Putin yari yatangaje amahinduka akomeye muri politiki y'igihugu no mu ibwirizwa shingiro mu kwezi kw'indwi mu ndwi iheze naho avuga ko ari muri manda yiwe ya kane kandi yabaye
urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi tade ndikumana yemeza ko abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe bose bari bashyizwe mu kibanza cyo gusuzumwa bavuye mu rwanda ku munsi w'imana atanumwe yasanganywe ikimenyetso c'indwara ya korona naho barekuwe muganga tade ndikumana yemeza ko babandanya gukurikiranirwa hafi kuko aho baba hazwi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza mu kiganiro y'amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ku mugoroba mubiri w'ibujumbura umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yamenyesheje ko kugeza ubu ata muntu n'umwe yagwaye canke afise ibimenyetso vy'indwara ya korona araboneka mu burundi muganga tade ndikumana yashimangiye ko n'abantu bagera ku majana abiri na mirongo itandatu n'umwe bari begeranijwe hamwe ku munsi wa mungu bavuye mu rwanda basanze bose badora gusa leta ntibashira amakenga abantu bose rero barabasuzumye kandi nta kimenyetso na kimwe cerekeye ingwara ya coronavirus twasanze bafise naco gituma rero ingingo yafashwe yuko abo bantu bagiye gukurikiranwa mu mihana iwabo canke mu bibanza bizoba vyatowe kugira ngo babacumbikire ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye gusaba abenegihugu ko bogabanya ingendo mu bihugu biri haba ku ruhande rw'umupaka wa ruhwa mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya cibitoke amakuru y'ijwi rya amerika ryaronse uko abari bemerewe kurengana kuri uyu wa mbere ari abaja muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'abava muri ico gihugu gusa ku mupaka wa nemba gasenyi mu buraruko ku ruhande rw'intara ya kirundo naho nyene nta bari bemerewe kwinjira no gusohoka mu ntara ya kayanza aho ifise umupaka wa kanyaruo usanzwe ucako abantu benshi cane buramatari waho mu nama yagiranye n'urwego rujejwe gukinga ibiza mu ntara yemeje ku mupaka ku ruhande rw'intara ya mutswa n'u rwanda wugawe anisenda yizeye yababariye ko biri mu ntumbero yo gukinga ingwara ya korona kandi ko bija mu ngiro kuri uyu wa mbere mugabo muganga ndikumana ibarabibeshuza yabivuze yishura ku kibazo cy'umunyeshamakuru nk'umushikiranganji bw'amagara y'abantu icyo dukora turagenda tumenyesha turavye uko ibintu biriko biragenda e, ni uko duhejeje kubashikiriza ibihugu turavye abenegihugu muri ivyo bihugu barwaye uko bangana dushobora kuvuga tuti ijya migera irashobora kubi kuri ico gihugu uwuvuyeho niho dushira hahandi muri karantene ahasigaye ingingo zo kugara imipaka ntazo navuze gushika ubu rero nta mipaka yugaye y'uburundi icyo dukora gusa ni uko turaba ingene abaza mu burundi horaba tukabasuzuma kugira ngo bikunde dukingire abarundi mugabo ntidushobora kubabuza kuza mu burundi ariko abamenyesha amakuru ntibashizwe bashatse kumenya icyatumye ku munsi wa mungu abavuye mu rwanda begeranizwa hamwe mbiriza ndabasubiriramwo navuze ibihugu birabwa na karantene abandi kubera baje ari benshi ushobora kuraba usanze afise fyevre ari nk'umwana uramuvura ngaco tubakurikiranira muhira kuko mu bihugu biri muri karantene wacumvisemo muga abantu batashe nka kurya benshi bajya bafuze barabavyeyi bumvise buriya amashuri baja gutora abana babo kugeza ubu mu karere k'ibiyaga binini na afurika y'ubuseruko abantu cumi n'umwe nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugera w'indwara ya korona batanu babonetse mu rwanda umwe muri tanzania babiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo batatu nabo batorwa mu gihugu ca kenya mu burundi naho ata muntu araboneka afise iyo ndwara leta yamaze gufata ingamba zikomeye zo kuyikingira abantu bava canke baciye mu minsi iheze mu bihugu vyose bigize umuryango wa buraya mu bushinwa muri korea y'epfo muri iran no mu buyapani hiyongeye ko amerika australia n'ubwongereza ubu bashikizwa mu kibanza kimwe mw'ihoteli yitwa suse du nil ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bakamara indwi zibiri basuzumwa gushika kuri uyu wa mbere hari abagera ku mirongo itandatu bamwe mu banyamadini nk'urongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi kajani sadiki abdara basavye abarongoye imisigiti yose gutanguza amasengesho yo gusaba imana kugira ngo ikingire uburundi n'isi yose ikiza ca korona eroje wurikaneza ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tukivuga ku vyerekeye ikiza c'umugera wa korona mu rwanda ico kiza cagize ingaruka ku iduga ry'ibiciro ku masoko abaganiye n'ijwi rya amerika baremeza ko hari n'ibicuruzwa vyatanguye kubura ku masoko yo mu rwanda nk'umuceri kimwe mu bifungurwa na benshi ku isi umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yatembereye inyarugenge mu gisagara ca kigali araba uko vyifashe muri ibi bihe mu rwanda hamaze kugaragara abantu batanu barwaye indwara ya covid cumi n'icenda turimo turapakira abantu mumbabarire rero mumbabarire rwose nose ndabagusha ibyo nafite nose ningugurisha mu kanya ukabibura nibwo uri bwemere inyarugenge mu mujyi wa kigali abacuruzi n'abaguzi baraterana amagambo kubera ibura rya bimwe mu biribwa ku masoko by'umwihariko nk'ikiribwa cy'umuceri uratambuka wagera ku masitoke ya bamwe mu bacuruzi ugasanga abaguzi batonze imirongo bashaka guhaha mu mugambi wo kwizigamira mu ngo zabo muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona muri rusange ibiciro ku masoko ku bicuruzwa byinshi byazamutse nk'uko twabitangarijwe n'abantu batandukanye ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavuga ngo indwara zirahari nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'ibihumbi bitatu guhaha abantu ni benshi barashaka ibintu bwose nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda ingaruka zabaye zo ntabwo zabaho ingaruka ku bahaha ibiciro byiyongerero birumvikana uretse wenda umuceri hari ikindi cyongereye
n'utu tuntu bapfuka ku munwa cyangwa iziga bambara nazo ziyongereye kuko nazo zirahenze kuko kamwe kagura nk'ibihumbi bitatu kamwe kagura ibihumbi mirongo itatu mirongo ine gutyo kamwe kamwe agapaki urumva ko ingaruka zabaye ku baturage bose hari n'abakunze gukanga hirya no hino ku masitoke y'imiceri bagataha amaramasa ahanini birashingira ku bacuruzi bato bato bari kuyitunda bajya kuyicururiza mu ntara n'abandi bari guhaha bajyana mu ngo zabo bose waruje guhaha none barakubwira ngo umuceri washize washize none urabyitwara mute kuvuza uwo byo guhaha ubwo ndahaha ibindi umuceri nawe muhaha nta kundi nyine ndabyakira uko ngo biragenda bite ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye nicyo bivuze nyine kuvuga ngo ibiryo byabutse kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye umwe mu bacuruzi yabwiye ijwi rya amerika ko yabonye ubwitabire mu guhaha budasanzwe muri ibi bihe mwungene rempa kuri ikamyo barayirangije saa yine yari irangiye kuva mu gitondo warayipakuriye ikamyo bari bayirangije saa yine saa yine bari bayirangije ni ikibazo nyine cy'indwara bashaka kujya kwikura ibyo mu rugo abaturage ibi byose barangije kubifata kera barangije kubifata baje bazutse mu gitondo naje gushinga nsanga buzuye ku muryango rero n'abasanze imbere n'abagurisha umuceri bawashizemo abantu wese arashaka guhaha bimwe bintu dufite byashize mu maduka ntabirimo none ubwo biragenda bitewe ntabwo mbizi kuko n'amasitoke zo mu rwanda tugira ngo dufite amasitoke turi bubahe nta bindi byarangiye ku bacuruzi se byabaye inyungu byabaye igihombo ni inyungu ku bacuruzi nyine batarimo aho ijwi rya amerika yageraga mu masaha ya mu gitondo ku masitoka aranguza imiceri yakunze gusanga abacuruzi buri mwanya buri mwanya bakira kandi babara amafaranga
ayo ni magana atatu n'angahe icyenda mirongo itatu na Eh, bingana kandi agomba kuguha ma- magana atatu mirongo inani n'umunani Eh, ayo ni icyenda naguhaye gusa kandi ari nako bahakanira ababagana ko imiceri babaga bafite yari yarangije kwishyurwa kare undi mucuruzi we yahaga icyizere abamugana abasaba gusiga amafaranga bakazagaruka ikindi gihe avuga ko hari amakamyo ari guturuka tanzaniya bagemuriye imiceri Eh, icyizere kiracyahari kuko natwe abo dukorana b'abatanzaniya kuko twe ducuruza umuceri wa tanzaniya na n'ubu nta kibazo baracyari kudukorera kandi batwoherereza nta kibazo na kimwe kuko n'ubu ngubu turiho turapakira tanzaniya hahagurutse amakamyo abiri muri kubwira abantu ngo byarangije kugurwa barangije kubifata nka ryari twagejeje saa tanu n'igice u- umuceri hano hari hari abantu benshi cyane birunze bamaze kwishyura ubwo rero abantu bari kuza ubu nyine rwose birabera tubera ikibazo twavuga ati mwihangane keretse mwishyuye mukazawutwara ejo kubera ko imiceri ari ibintu biba bibarika rero urabara kugira ngo utagira uwo mujyana ikibazo avuga yuko utamupakiriye kandi yakwishyuye uyu mucuruzi nawe akavuga ko ibyabaye mu guhaha bidasanzwe kubera icyorezo cya virusi ya korona ukuri kurimo ni uko twatunguwe cyane ariko twatangiye kwitegura kandi bizaguma bigenda neza nta cyoho kizabamo ariko ntabwo abatanzaniya ari bo bawuzana bo bo baradukorera tukawizanira ubu twebwe rero natwe twafashe ingamba nka kampani yacu abariyo ba- b'abakozi bacu bari gukorerayo bagumeyo ntibaze mu rwanda abo mu rwanda natwe ntitujyeyo twebwe turavuga twebwe hano ubwa- ubwacu tubyizanire ku rwego rw'imikoranire nta cyahindutse twakomeje gukorana uku kuzamura ibiciro kwa hato na hato nta mucuruzi ushobora kukwemerera mu itangazamakuru uko bihagaze hagati ye n'abamugana gusa ihame ni uko ibiciro byazamutse ku bicuruzwa hafi ya byose ku rundi ruhande ukurikije ibitangazwa n'ubutegetsi bw'u rwanda birasaba abari kubikora batyo kurya bari menje uku niko madame soraya hakuzi yaremye utegeka minisiteri y'inganda n'ubucuruzi yabitangaje kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe ibintu baranguye babiranguye kera nta cyahindutse abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwakomeje gukora ubwo bukangurambaga nta kongera ibiciro n'ufata yabikoze arabihanirwa inzego z'ibanze minaro ndetse na- n'uturere barimo kudufasha tunasaba abaturage ugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumwunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo uwo muntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko ribiteganya kuri bamwe babona uko biri gukorwa bakavuga ko uku kuzamura ibiciro kubera icyorezo cya virusi ya korona bitari bikwiye ni impagarara ku isi hose kuko iki cyorezo ubona ko gihangayikishije isi yose gusa icyo navuga kuri bamwe ni uko harimo abashaka kubyungukiramo ariko mu bihe bitari ngombwa ntabwo umuntu ashobora kuriza ibintu kubera ko iki cyorezo cyaje ahubwo byakagombye kuba ibisanzwe kubera ko ni ibintu twese dusangiye kwanza ni nk'amakuba yamanukiye isi Ibi byose bitumye ibiciro bitumbagira bimwe mu biribwa bikaba biyanga ku masoko hamwe na hamwe biraturuka ku cyoba ko bamwe bashobora kwisanga bya hato na hato batakiva mu ngo zabo bakurikije uko byagiye bigenda hirya no hino ku isi kubera icyorezo cya virusi ya korona kugeza ubu amakuru atangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga ko abantu batanu mu Rwanda aribo bamaze kugaragaraho icyorezo cya virusi ya korona n'abanyarwanda batatu n'abanyamahanga babiri nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
Aha tukivuga ku byerekeye indwara iterwa n'umugera wa korona nk'uko tumaze iminsi tuvuga ku byerekeye ingaruka z'uwo mugera ku isi mu gice cya kane cy'ibiganiro kuri uwo mugera mugenzi wacu claude ganza munyamagana aratubwira ku migambi amaleta y'ibihugu byo ku isi ariko afata kugira agabanye umuvuduko umugera wa korona uriko ukwiragirako mu gice cyacu cya kane cy'ibihuhiswa kuri virusi ya korona turagaruka ku kibazo kigira kiti ni bande bafite ibyago kuba bakwandura virusi ya korona kurusha abandi ni kimwe mu bibazo by'ingutu bigirwaho impaka kuri iki cyorezo gishya cya virusi ya korona mu gice cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku bibaza impamvu umugabane wa afurika ubonekaho abantu bake cyane banduye iyi virusi ugereranyije n'indi migabane yose hari abavuga ko abantu bafite uruhu rwirabura badapfa guhangarwa n'iyi virusi abandi batinya uko ku mugabane wa afurika hari igipimo cy'ubushyuhe buri hejuru ku buryo iyi virusi ya korona itabwihanganira n'ibindi bakabishimangira bagira bati ni nayo mpamvu ubona abantu bake bayanduye ku mugabane wa afurika n'ibindi bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa whatsapp reka tubaze inzobere mu byo kugenzura indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya colombia dr elizabeth radin ese icyo bivuze ku guhangarwa cyangwa kudahangarwa n'iyi virusi Um, I don't think there's any evidence or, or any plausible biological explanation as to why skin tone would be protective against the virus. The nta gihamya na about kimwe cyangwa whether ubusobanuro it's bw'uko also imiterere y'uruhu rw'umuntu yabigiraho ihurira no kwaba rudahangarwa n'iyi virusi cyangwa ngo duhamye ko iyo hashyushye cyane cyangwa hakonje bigora cyangwa byorohera virusi gukwirakwira ikiriho tuzi ni uko hari amwe mu mavirusi afata abantu kenshi na kenshi mu bihe by'ubukonje urugero ni nka virusi y'ibicurane cyangwa imbeho nyinshi itera gufungana kw'imyanya y'ubuhumekero iya korona n'izindi zikunze kwandura mu bihe by'ubukonje ariko nka virusi ya korona twagiye tubona aho yagiye igaragara kandi hagiye hari ikigero cy'uma cyashegeshwe cyane n'iyi virusi nta baturage benshi mu bihugu bya afurika batemberera mu bushinwa cyane bikabaha amahirwe yo kuba batakwandura ku bwinshi ugereranyije n'ahandi ku isi kuko n'abajyayo bari bake hepfo aribyo bisa nk'aho biturukamo abantu bakorera cyane ingendo mu bushinwa ni nabyo byabonetsemo abantu ba mbere bagaragayeho virusi ya korona hari n'abagaragaye muri senegal nigeria hari n'ibyo numvise bivuga ko hashobora kuba hari abantu benshi banduye iyi virusi muri afurika ariko bikaba bitavugwa byaba ari ku mpamvu z'uko batasuzumwe ngo bimenyekane cyangwa wenda ari impamvu z'uko ibyo bihugu bishaka kubihisha nkana byagiye bigaragara mu bihugu byinshi ku mugabane virusi yagera mu gihugu igakwirakwira bwangu bitewe ahanini no kutagira ubumenyi n'ibikoresho bihagije byaba rero ari bibi cyane haramutse hari amagana cyangwa ibihumbi by'abantu bagendana ubwandu ariko ntibapimwe there are hundreds or thousands of cases that have simply gone undetected.
hari n'abakeka ko bimwe mu bihugu bya afurika byazamuye ubushobozi bwabyo mu gupima no gutahura abantu bafite ibimenyetso bya zimwe mu ndwara z'ibyorezo nka ebola yadutse inshuro ebyiri muri afurika mu myaka ine gusa ku buryo bimaze kunguka ubunararibonye mu kuba byakwirinda bene izi ndwara binyuze mu gupima abantu ku mipaka y'ibihugu byabo no ku bibuga by'indege hirya no hino muri afurika ese ibi byaba ari byo mpamvu y'ubwandu buke muri afurika I think that's potentially a, a great resource.
mu bigaragara ibihugu bya afurika bigenda bizamura ubushobozi bwo gupima kugenzura no gukurikirana abagaragayeho ibimenyetso by'indwara ugendeye ku bihugu iyi virusi imaze kugaragaramo uburyo ibihugu birimo kwitwararika ibigenderwaho mu gutahura abarwaye n'uko iyi virusi ibihumbi by'ubwandu ni intambwe ikomeye kubona uburyo inzego z'ubuzima cyangwa ubuvuzi muri rusange bukomeje kubakika mu bihugu byinshi bya afurika ibitari bike bimaze kunguka ubushobozi n'ubunararibonye by'umwihariko ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika hamwe n'icya repubulika ya demokarasi ya kongo uburyo byitwaye mu guhangana n'icyorezo cya ebola ibi birerekana ko inzego z'ubuzima zikomeje gutera imbere mu kwitegura guhangana n'icyorezo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi bayoboka umuhanuzi zebiya ngendakumana barenga igihumbi bari bamaze umwaka mu gisagara ca goma ejo kuwa mbere itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta y'intara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo yarabirukanye kubera baba muri iyo ntara ata byangombwa bafise bajanwa mu gisagara ca bukavu aho bazorindira imbere y'uko basubizwa mu gihugu c'uburundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira imbere y'abahagarariye igipolisi n'igisirikare mu mujyi wa goma ndetse n'imbere ya minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu ntara ya kivu ya ruguru aba barundi biganjemo abana n'abagore ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere burijwe ibikamyo bajanwa ku iporo ya goma gufata ibati izabajyana mu mujyi wa bukavu mu gihe hategerejwe uburyo bazasubizwa mu gihugu cy'u burundi abo barundi bayoboka umuhanuzi zebeya ngendakumana bari bamaze umwaka wose muri iyo ntara bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubucuruzi bavuga yuko batunguwe n'uburyo ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru bwabirukanye muri goma goma ubu unye bariko bapakira baradupakira batujana kuri bato kugira ngo batujane muri sud kivu ngo niho bashimye ko botugeza kuko ngo nabo barashavuye ngo ntibumve nyine twatraveshije sud kivu tugashika muri goma Eh, turabibona ni inzira yo kutugira nabo bace baturungika i burundi kuko nabo baraguma bavuga ngo duteza gusubira i burundi turateza gusubira i burundi ariko ntituzi n'iryari abayobozi bababwiye gute bajya kubaga kuburiza mu modokari baje tana kimwe batubwiye ngo ngo- ba- ubwa mbere bavuga ngo tuzorindira tuzorindira ariko twagiye twumva tubona bazana amakamyo yo gupakira abantu batubwira ngo ni kuri bato ariko impamvu mubona babavanye igoma ni iyihe nta barabo baravuga ngo turabanye nabi n'abantu ariko abara- la population bo bo siko babibona baravuga rero ko ngo harimo abicanyi ariko mu bi- mu bo turi kumwe bose nta n'umwe bafashe twarabwiye ntibazane umuntu n'umwe barishe twa- ba- barishe ubwamuzanye hari ibintu byanyu byaba byasigaye bimeze gute nta kintu na kimwe bariko baremera ko dupakira ntibemeye ko abantu basubira mu miryango gutora ibintu byabo kandi bariko barabomora amazu biba ibintu byose minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu ntara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo avuga yuko abo barundi nibagezwa mu mujyi wa bukavu intara ya kivu y'epfo nayo izashaka uburyo ibohereza mu gihugu cy'u burundi baje bavamo kuko bari batuye igoma nta byangombwa bafite
tubahereje sud kivu nayo ni mu gihugu cya congo kuko ariyo ihanye umupaka cyangwa se imbibi na n'uburundi se bugufi y'igihugu cyabo abakeneye kuba muri congo bashobora gu- gusaba ku gihugu cyabo ibyangombwa noneho bakabona uburenganzira bwo kuba muri congo ariko bafite ibyangombwa ariko hano bari bari mu- muri goma nta n'uyu n'umwe wari ufite cya- icyangombwa na ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoje nibwo igipolisi cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyafatiye abo barundi bayoboka zebiya ngendakumana muri quartier ya lac vert aho bari mu masengesho yo kwibuka ababo baguye ku musozi wa businde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kibabuza kongera gusubira aho bari batuye mu mihana si ubwa mbere aba barundi bahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kamanyura aho mirongo itatu na barindwi muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo baza guhungira mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uwo mwaka kandi nibo batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cy'u burundi ariko bongera guhungira muri kongo kubera impamvu z'umutekano muke wabo ushingiye ku myizerere yabo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro